murumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya mugiye kugezwaho nanjye jeffrey mutagoma mu burundi komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora imaze gutangaza umubare w'abaturage bazatora umukuru w'igihugu mu kwa gatanu abazotora bose hamwe mu gihugu ni abantu bashika miliyoni zitanu ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu n'amajana atatu na mirongo itanu n'umwe
uwo ni Pierre claver kazihise ukuriye akanama gashinzwe amatora mu burundi avuga ku mugaragaro umubare w'abazatora inkuru irambuye ni mu kanya naho minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu ari muri uganda ikimugenza nacyo murakimenya muri aya makuru ntimujye kure mujye no ku rubuga rwacu wa eshatu radiyo yacu viyowe akadomo komu mukurikire aya makuru duhereye kuyavugwa hirya no hino ku isi minisitiri w'intebe wa israel nk'uko nari maze kubabwira mu kanya benjamin netanyahu ari mu ruzinduko rw'umunsi umwe muri uganda mu ruzinduko rero rugamije gutsura umubano w'igihugu cye na afurika y'uburasirazuba eugene mukankusi turi kumwe hano muri studio bimeze bite nibyo koko jeffrey benjamin netanyahu yageze muri uganda uyu munsi kuwa mbere aho agirana inama na perezida yoweri museveni n'uruzinduko rero rugamije gutsura umubano w'ibihugu um, igihugu cya israeli n'ibihugu byo muri afurika y'uburasirazuba netanyahu yaherukaga gusura uganda mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu mu gihe cy'isabukuru y'imyaka mirongo ine yari ishize abakomando ba israeli bagabye igitero cyo kubohoza abagenzi bari bafashwe bugwate ku kibuga cy'indege cya antebe icyo gihe umuvandimwe wa netanyahu Netanyahu Jonathan Netanyahu wari uyoboye izo ngabo yakiguyemo mu myaka mike ishize rero Israel yarushijeho kugurura amarembo n'ibihugu bya Afurika ivugurura umubano nyuma y'ibihe bikomeye abayobozi benshi bo muri Afurika bari ku ruhande rw'ibihugu by'Abarabu birwanya Israel mu gihe rero ubushobozi bwa Israel mu bya gisirikare na tekinoloji bwateye imbere amahirwe ku buhahirane n'ibihugu byo muri Afurika bwariyongereye Israel ubu ifitanye umubano wa gicuti n'ibihugu mirongo itatu n'icyenda muri mirongo ine na birindwi byo muri afurika y'umunsi y'ubutayu bwa sahara urakoze jene mukankusi tuve muri uganda tujye muri kamerun aho amashyirahamwe yigenga amashyaka ya politiki hamwe na leta bisaba abagore muri icyo gihugu kuzitabira amatora rusange y'abadepite ateganijwe mu cyumweru gitaha nubwo abatavuga rumwe na leta bashishikajwe no kuyaburizamo timu ishimwe nawe ari hano muri studio arakomeza kuri iyo nkuru urakoze Geoffrey abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta muri Cameroon hamwe na za minisiteri barahurira mu murwa mukuru Yaounde mu cyo bise igikorwa kidasanzwe cyo gukangurira abadamu kuzitabira amatora ku cyumweru gitaha umudamu umwe wiyamamaza Alvin Yinda avuga ko atangajwe n'ubushake buri kugaragazwa muri aya matora asobanura ko kutagaragara kw'abadamu mu biro by'itora biha abagabo amahirwe yo guhangana ku buryo bungana undi mudamu uhagarariye imiryango itegamiye kuri leta muri kameroni muma biha ivone avuga ko icyo yibandaho ari ugushyigikira urutonde runini rw'abadamu biyamamaza kugira ngo bazatsinde bagire uruhare rukomeye mu gufata ibyemezo bishobora kubabangamira amashyaka ya politike yemeranijwe n'imiryango itegamiye kuri leta kuzongera imibare y'abadamu biyamamaza kugeza byibuze kuri mirongo ine na kabiri ku ijana gusa haracyarimo imbogamizi kuko abagore badatora kubera ko abagabo babo ndetse n'uduce baturukamo bavuga ko abagore bakwiye gukora imirimo mu rugo cyangwa guhinga harimo ariko kandi n'abatitabira amatora kuko batazi gusoma no kwandika
ishimwe urakoze tuve muri kameruni dusubire muri tanzania aho ishyaka cadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu risaba ishyirwaho rya komisiyo yigenga y'amatora eugene mukankusi nanone
ishyaka cadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri tanzania rirasaba ishyirwaho rya komisiyo yigenga y'amatora biturutse ku mpungenge z'uko abantu bahohoterwa mbere y'itora rusange riteganijwe mu mpera z'uyu mwaka ishyaka rya perezida john magufuli CCN rimaze igihe ku buyobozi ryatsindiye mirongo icyenda n'icyenda ku ijana by'imyanya mu kwezi kwa cumi na kumwe matora y'inzego z'ibanze ni amatora ibihugu bya amerika n'ubwongereza byavuze ko atizewe kandi ko atabaye mu mucyo perezida magufuli yagiye ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nk'umugabo urwanya ruswa wari ufitiwe icyizere ariko kuva icyo gihe aranengwa kuba ayoboresha igitugu byitezwe ko aziyamamariza manda ya kabiri mu matora yo mu kwezi kwa cumi umuyobozi w'ishyaka cya dema ritavuga rumwe n'ubutegetsi Freeman Mbowe yavuze ko iyi tegeko nshinga rikwiye kuvugururwa kugira ngo habeho komisiyo yigenga y'amatora kubera ko iriho perezida ashobora gushyiraho cyangwa se hagakuraho abayobozi bayo ishyaka cadema ryasabye ko amatora yo mu mwaka ushize y'abayobozi ku nzego z'ibanze za leta ataritabiriwe yasubirwamo ryanasabye ishyirwaho ry'itsinda ry'ubwiyunge ryo guhindura umwuka wa politiki uri mu gihugu mbowe yabivuze yifashishije ibaruwa yohereje perezida magufuli yayisomeye abanyamakuru uyu munsi kuwa mbere yavuze ko ubumwe bw'igihugu burimo gusenyuka
Eugene Mukankusi na timu ishimwe mbashimira cyane kuri ayo makuru mutugejejeho havugwa hirya no hino mu kanya ni mu karere k'ibiyaga bigari
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika radiyo yanyu ihera amakuru y'akarere mu rwanda aho abantu icumi aribo bamaze kumenyekana baraye bahitanywe n'imvura benshi rero mu bapfuye bakaba babarizwa mu mujyi wa kigali hagaragaye umuryango w'abantu barindwi batwawe n'umuvu w'imvura mu karere ka gasabo mu murenge wa jari kugeza ubu hakaba hamaze kuboneka imirambi ine abandi baracyashakishwa nk'uko tubibwirwa na asumutakaboyi uri kigali mu rwanda minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse itangaza ko imvura yari iguye mu ijoro ryakeye yahitanye ubuzima bw'abantu icumi ikomeretsa abantu babiri mu bitabye imana benshi nabo mu mujyi wa kigali ahavuga urugo rw'umukecuru utuye mu murenge wa jari mu karere ka gasabo umuvu wahitanye inzu ye yarimo abantu barindwi kugeza ubu hakaba hamaze kuboneka imirambi ine abandi batatu muri urwo rugo bakaba bataraboneka iyi mvura yatangiye kugwa ku mugoroba wo kuri iki cyumweru kugeza mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere gisaba abaturage gukomeza kwitwararika abatuye mu manegeka bakimuka kuko iyi mvura itararangira bwana mugunga matiye umuyobozi w'agateganyo mu ishami rishinzwe iteganyagiye amaze kubibwira radiyo ijwi rya amerika abantu bakomeze bitwararika ko twari twabivuze n'ubushize ko imvura izakomeza nyuma ikazahagarara gatoya kugeza ku matariki icumi cya mbere nk'ukuntu twabitangaje ubushize ni ukwitwararika cya kabiri abantu batuye mu manegeka tukareba ukuntu twakwimuka kabisa ego imvura iracyari nyinshi niyo yagwa nkeya kubera ko ubutaka bumaze gusoma ibintu byakomeza bikangirika mbere mwari mwavuze aya matariki kugeza kuri ebyiri ubu se umuntu yitegure ko hari ikindi ntabwo twavuga ko niyo yagwa ari nkeya kurusha ntabwo yaruta yaguye ejo bundi ariko niyo yagwa nkeya kubera yasa hasi amazi yuzuye ubutaka bwarasomye yateza ibibazo so abantu ni kwitwararika imvura iyo ari yo yose niyo yagwa milimetero eshanu ni ikibazo mirometero milimetero mirongo irindwi n'eshanu ubundi se imvura iri mu rugero imvura nziza ni milimetero zingahe muri iki gihe imvura iri mu kigero ni milimetero icumi kugeza kuri mirongo itatu ubu ngubu yabaye nyinshi ubu turateganya ko kugeza ku itariki zirindwi izaba igabanutse no ku itariki icumi igabanukemo ifata nk'icyumweru ntayihari yongere izatangire kugwa neza mu kwezi kwa gatatu cyagiye igihembwe cy'itumba gitangiye ariko ibi bintu ibi bihe byari bisanzwe ntago navuga ko ni ibihe byari bisanzwe ariko ni ibihe bigenda bigaruka nyuma y'imyaka itanu cyangwa itandatu bitewe n'ibintu biba mu kirere minisiteri ishinzwe ebyiri zo mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali asumita kaboyi ijwi rya amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika adresi ni voa radiyo yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
aho urwego rushinzwe gutegura amatora muri icyo gihugu ruvuga ko abantu barenga miliyoni eshanu aribo bazitabira amatora ateganijwe um, y'umukuru w'igihugu hanyuma Pierre Claver Kazihise uhagarariye urwo rwego akaba yavuze ko uruziga ku kibazo rwari rwagerejweho n'abahagarariye amashyaka atavuganwa n'ubutegetsi kirebana n'ibisabwa mu kwiyamamaza gusa akemeza ko umwanzuro wose uzafatwa uzashingira ku itegeko ririho iyi ni inkuru ijwi ry'amerika yateguye ibifashijwemo n'abakunzi bayo mu burundi turagezweho na desire hato uyu mugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu petero karaveri kazihise avuga ko itangazwa ry'ivyo bitigiri rije gisunga ikirangamisi c'ivyo bikorwa rero uh, abazotora bose hamwe mu gihugu anu ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu n'amajana atatu na mirongo itanu n'umwe abo n'abazotora mu gihugu cose hamwe n'abari hanze muri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri abo igitsina gore bashika imiliyoni zibiri ibihumbi amajana atandatu na mirongo umunani n'umunani n'amajana munani na batatu igitsina gabo nabo ni miliyoni zibiri ibihumbi amajana ane na mirongo itatu n'indwi n'abantu amajana atanu na mirongo ine n'umunani ibitigiri vyo bazotora mu matora yimirije mu burundi bitangajwe inyuma y'indwi imwe gusa umugwi seni ugirishije inama abanyamigambwe abo nabo bari basavye uwo mugwi gufuta rumwe mu mpapuro zisabwa abazitoza mu nama mpanuzwajambo z'amakomine kuko rutoroshe kuronka ubwo nabwo ni ugwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane urongoye umugwi seni avuga ko ico kibazo kiriko kirigwa ariko ko ingingo izofatwa itazozihindura itegeko rihari ico kibazo turiko turaciga twarakibandanije mugabo ni ukuvyumva neza ivy'amategeko ategekanya ntituzobikuramo twavuze ko tuzokorosha ukugene bashobora kubizana mugabo amategeko ategerezwa gukurikizwa nicyo gituma uko twabyumviriye tugomba kuzobibashikiriza muri iyi nama yo kuwa gatanu kugira babyumve kandi uko tubibona twebwe twibaza ko tuzoba tuborohereje cyane mugabo kandi tugumye dukurikiza amategeko uko yanditswe kugira abazitoza bamenye ibyo basabwa bazoje mu matora atakarigangamuhogo bafise umugwiseni umenyesha ko utegekanya kuzosubira guhura n'abarongoye imigambwe hamwe n'abigenga imbere y'uko ino ndwi irangira kazihise avuga ibizihwezwa muri iyo nama twagomba gutumira imigambwe yose ishaka zo kwitoza muri ano matora y'uyu mwaka ko yoza mu nama tuzogirana kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya ndwi ruhuhuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku byerekeye imyiteguro yo kwitoza aha kandi twagomba no guhamagara abashaka kwitoza ku giti cyabo aribo bigenga kugira nabo nyene muri ino minsi ine bimenyekanishe kugira abazuze nabo nyene muri iyo nama icya kabiri kizoba cihwezwa no kwerekeye ibimenyetso ibimenyetso bamwe n'abandi bazokoresha mu kwitoza umugwiseni uvuga ko utazotamba wirorera mu gutunganya amatora yimirije urongoye umugwi akavuga ko yiteze abarorerezi benshi baba mvamakungu canke abo mu gihugu hagati kazihise akavuga ko hari abamaze kumenyesha ko bazoza kurorera ingene amatora azogenda mu bisanzwe ngira ngo abarorera nibo babisaba twebwe n'ubu turabarorereye mugabo uh, hariho uh, bamwe bamwe umenga bamaze kuvuga yuko bazoza cane cane abo mu karere hari inama zitegekanijwe tuzogira eh, mugabo mukamenya yuko mu kuza kurorera koko hari ibisabwa uba indorerezi yo ngaha uba mvamakungu bose barafise ibyo bisunga kugira ngo bemererwe kuza kurorera ni ukuvuga rero uh, tubaza kuba ariko biriko biraza ko abasabye nk'inama tuzoraba tuzogirana inama hanyuma tubone ko koko babyifuza hanyuma bazoshobore kugira ngo bakore ico gikorwa ku rutonde rw'abazitabira amatora y'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri meri ya bujumbura niyo ya mbere iharurwamwo abarenga ku bihumbi majana ane mirongo irindwi na bitandatu bwa kabiri haza intara ya gitega iharurwamwo abarenga ibihumbi majana ane mirongo ine na bine ku mwanya wa gatatu naho haza intara ya ngozi iharugwamwo abarenga ibihumbi majana atatu na mirongo icenda na batatu desire hatunga imana tugushimire kuri iyo nkuru umaze kutugezaho mu kwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umuryango wa afurika w'iburasirazuba washyizeho itsinda ry'abahanga bagomba kwiga umushinga w'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za afurika w'iburasirazuba east african federation Uh, izo rero uh, Burundi Kenya Rwanda na Sudani y'Epfo Tanzania na Uganda inzira rero igeze nibyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaganiriye na Nshunguyinka John umwe mu ntumwa z'u Rwanda mu bahanga b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bagomba kwiga umushinga w'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Afurika y'Uburasirazuba aratangira asobanura uko batekereza uko iyo federasiyo yaba imeze icyo dutegura niyo bita political confederation Ah, muri iyi political confederation ah, ibihugu bizasigaranya ubwigenge nk'uko bisanzwe Ah, yego nta igiteganyijwe ni uko nta kindi gihugu kindi kizajyaho bizaguma nk'uko bisanzwe bitandatu Ah, ibihugu bitandatu bizagumaho n'ibindi byasabye harimo kongo na n'ibindi byose bizasaba kwinjira mu muryango yego Eh, eh, ni ukuvuga ko muri iyi gahunda iyo dutegura ah, ni agateganyo gategura ya masezerano noneho ajyanye n'ubufatanye bwa politiki none se john kuvuga ngo ibihugu bizagumana ubusugire ni ukuvuga ko bishobotse koko federasiyo ikabaho bivuga ko igihugu cyagumana ifaranga rimwe se cyangwa naryo ryavaho igihugu cyagumana ingabo bisanzwe zacyo bwite ingabo z'igihugu ese ububanyi n'amahanga byagenda gute haba pasiporo imwe cyangwa biramutse bikunze mu by'ukuri ikizabaho ni uko eh, gahunda dufite uyu munsi zizagumaho ntabwo Mm.
zizahinduka nta byinshi bizahinduka ikizahinduka ah, ni ko urugero nk'ibyo uvuze bijyanye n'ububanyi n'amahanga n'ubundi byari byaratangiye hari amasezerano ah, yari yarumvikanyweho niko bose bari batarashyiraho umukono Ah, uru- urugero ni uko niba umuturage w'u rwanda wenda ari nko urugero ni nko muri amerika y'epfo nta ambasade afite a- ashobora kwiyambaza indi ambasade yo muri ibyo bihugu ikaba yamufasha ibyo akeneye n'izindi gahunda eh, murumva rero pasiporo wavuze ah, n'ubundi iyi pasiporo yagiyeho Ah, ibijyanye n'ingabo hari ubufatanye bwatangiye hari amasezerano ya- ya- yari asinywe n'uko atarashyirwa mu bikorwa Mu- mu by'ukuri ah, uyu muryango wo dutegura ah, bishobotse niko wafasha gusa- gahunda zose zitarashobora kujya mu bikorwa
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na karaveri jewe ndi mu rusaka muri zambia niyo mfite amakenga kw'izore kw'iyi leta zunze ubumwe za- za afurika y'uburasirazuba n'amakenga afitiye hagati y'ibi bihugu byacu kugira ngo umuryango w'ubumwe bwa afurika y'uburasirazuba bushoboke ni uko haba hariho leta zishyigikiranye neza hariho umutekano butagira amakemwa niko mubivuga mu kinyarwanda kuvuga urujya n'uruza hagati y'ibihugu byose rukaba rumeze neza none ni gute boza kwiga ibyo bibazo kandi hariho muri uwo muryango nyine w'uburasirazuba harimo ibihugu umengo imigenderanire ntira- iracyarimwo amakemwa karave ibi ibyo bihugu bivuge reka tu reka ngire ko akarorero nk'akarorero uganda na- n'u rwanda mengo hari ukuntu bid- byifashe neza bitaratonganuka neza ariko twizere ko bizotera bimera neza ariko n'uburundi n'u rwanda nabyo nyene umengo ntibimeze neza cyane ariko byose kubera burya abarundi n'abanyarwanda n'abavandimwe twizere ko bitera bijya imbere ariko ikintu cya igituma nanjye mfite ayo makenga ni uko ikintu cya mbere botanguriye ko Yego.
ari uko bomanza basiga umutekano cyangwa ubumwe bu- buramye hagati y'ibyo bihugu Yego.
bityo na Yego.
leta y- yunze ubumwe bw'ibyo bihugu ikabona- ikabona kugira ishingiro ye karave urakoze Eh, cyane yego murakoze namwe yego cyo namubwira ni uko mu by'ukuri nk'uko yabivuze uyu mu- aka karere abaturage batuye ni bamwe ni abavandimwe akenshi tuvuga indimi zimwe ah, kubera ko mu by'ukuri ah, mbere y'umwaduko w'abazungu ni uko iyi mipaka dufite uyu munsi nta yari ihari Mm.
Ah, iyo ubwami bumwe bwagiraga ikibazo bagiranye ibibazo baragendaga bakajya mu mu bundi bwami bwa mu kandi karere iyo hateraga izuba abantu baragenda ku buryo abantu batuye muri aka karere ari bamwe bityo rero ibibazo dufite uyu munsi ni ibibazo bishobora kuba mu bavandimwe dufite icyizere y'uko bishobora kurangira isaha izo ari zose ntabwo rero byavuza gahunda y'umuryango kuba wakomeza Ah, bityo rero twebwe twumva dufite icyizere nibwo hari ibyo bibazo byose kandi nk'uko nababwiye hari gahunda z'umuryango zari zarakozwe nyinshi zose zishimishije yego urugero ikintu cy'umuturage yakenera icyo ari cyo cyose muri aka karere niko hari amategeko yari yaratangiye kuvugururwa politiki zaratangiye kuvugururwa wenda urugero ntanga umuntu agiye mu gitondo umuntu akeneye kurya ubwo ibijyanye n'ibiryo ubwo ni gahunda zijyanye n'ubuhinzi hari gahunda zari zihari amategeko niba ari uwo muntu akeneye kwiga hari gahunda zijyanye no guhuza politiki
z'amashuri z'uburezi yego
mu buzima busanzwe umuturage rwose umuntu akenera hari gahunda rwose zifatika zakomezaga wenda wenda nabwira yuko wenda ikibazo twagize navuga yuko inzira mu by'ukuri yari iharuye mu bijyanye n'izi gahunda dukomezamo hagati aho ngaho karaveri twamwungura inama tumubwire yuko yego mu minsi iri imbere hateganijwe inama y'abakuru b'igihugu b'ibihugu bya eyase arusha ikibazo cy'ayo makimbirane cyo kutumvikana hagati y'ibihugu kiri kuri gahunda ikindi perezida w'u rwanda paul kagame na perezida wa uganda yoweri museveni nanone bazahurira rwanda mu minsi iri imbere murangora rero ni ukuvuga mbese izo mpungenge afite ibisubizo birahari nimba ariko twavuga cyane ibisubizo birahari kandi nanone ntazibana zidakomanya amahembe sinzi nimba yabyumva yabyumva nawe n'abavandimwe n'abavandimwe bagira gutya bagatongana bakiyunga niko bimera hagati aho ngaho nanone dusubiye mu mateka wigeze kuvuga iby'ingoma n'ubwami u rwanda u rwanda n'uburundi bigeze kurwana ruburagica habura utsinda undi noneho abami barahaguruka baragenda bicara hariya inyaruteja hahoze ari mu cyahoze ari butare perefegitura butare bahitamo twicara abami barangiza icyo kibazo bavuga ko u rwanda n'uburundi batazongera kurwana ukundi yego icyo gihe ntabwo kwandika byari biriho ariko ariko uburere twagiye tubona n'umurage twagiye dusigirwa ntabwo ntabwo ari ibyanditse gusa
yego yego john nuko ndagushimiye hanyuma rero nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radiyo y'ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na john shunguyinka umuyobozi w'ishami rishinzwe uburayi bw'uburasirazuba n'amajyepfo muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda akaba rero ari mu itsinda ry'umuryango w'afurika y'uburasirazuba yase rigomba kwiga umushinga w'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba noneho duhamagare gerard umerereye i kigali mu rwanda icyo mfite ni igitekerezo cyangwa n'inyunganizi kuri iyo nsanganyamatsiko murimo kuganiraho urabona kugira ngo nyine biriya nyine bibasha kugerwaho muri afurika y'iburasirazuba muri iki gihe ubona nyine hari ukutumvikana hagati y'ibi bihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba mu by'ukuri nyine urumva ko ari ibintu bigoye kugira ngo bizagerweho igihe abakuru b'ibihugu za guverinoma by'akarere cyangwa by'uriya muryango bafite hamwe ngo barebere hamwe babanza ubwabo nyine biyunge urugero reka reba nk'umwuka mubi hagati y'u rwanda na uganda reba u rwanda n'uburundi ukabona nyine ko izo guverinoma zombi zifite kugira ngo bizagerweho n'undi kugira ngo ubwabo ntibabanze nyine bicare hamwe bashake n'umuhuza utari muri uwo muryango noneho yicara hamwe kugira ngo noneho iyo ntego yabo bashaka kugeraho nibwo bazayigeraho ku buryo bworoshye none se u rwanda na uganda ntibafite umuhuza perezida wa ngora ariko byarangiye bisinze oya ibyo uvuga si byo ibyo uvuga si byo abakuru b'ibihugu byombi bazahurira murangora nanone mu minsi iri imbere ariko se yabaye ubwa mbere ko bahise bashyiraho itsinda runaka ari iryo ku ruhande rwa uganda n'iryo ku ruhande rw'u rwanda inama ikabera mu rwanda indi ikabera uganda bakananirwa kongera kumvikana nibyo bazaganiraho ariko ariko nanone kimwe nk'uko utabiha icyizere ijana ku ijana ko byagerwaho mu by'ukuri nk'uko twabivuze abaturage batewe muri aka karere ni abavandimwe bagenda bavugana bikaba byakemuka mu by'ukuri gahunda z'umuryango w'uyu muryango w'iburasirazuba ni gahunda zitari nk'izo duhari uyu munsi ahubwo na- n'abandi bazavuka hari igihe bo batazagira ibibazo nk'ibyo dufite uyu munsi bityo rero twebwe abashoboye kujya mu ishuri uyu munsi tugomba gutegura gahunda ndende z'abazi bazanavuka bazasanga ku buryo bazasanga hari ibintu byateguwe kandi byiza bakabaho neza wenda kuturutse wenda nicyo namubwira yego cyane cyane Eh.
ko n'iki gitekerezo cyo gukora leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba ntabwo ari gishyashya bwa mbere na mbere cyaje mu gihumbi na magana cyenda na mirongo itandatu yego yego icyo gihe ibihugu byashyizeho umuryango wa afurika y'uburasirazuba bya mbere na mbere kenya tanzania uganda na zanzibar icyo gihe zanzibar na tanganyika byari bitarikora byari bitarishyira hamwe ngo bikore tanzania barabitekereje n'ubwigenge batarabugeraho cyane cyane Eh, nuko mu magambo make rero nyine nk'uko ubivuze ni inzira ndende ahubwo ongera umbwirire abakiri batoya boye kugira ubwira Ah, wenda ah, bijyanye n'amateka cyo nakongeraho ni uko uyu muryango watangiye kenda mu- kera mu gihumbi kimwe magana cyenda na na- na igihumbi kimwe magana cyenda Ah, icyo gihe hari byinshi byagize bijyanye na gasutamo Ah, hari amasezerano none yasinywe mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda hashyiraho uwo muryango niko ah, umuryango waje kugira ibibazo mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi uza gusenyuka Ah, kandi mu mpamvu zatumye uyu muryango usenyuka zo banavuga ni uko ah, ah, aba- ntabwo abayobozi icyo gihe bigize ba- bashaka ko uruhare rw'abaturage ntabwo rwigi- rwigeze rugaragara icyo gihe Ah, niyo mpamvu rero uyu munsi uyu muryango dutegura twifuza yuko ah, abaturage bagiramo uruhare akaba ariyo mpamvu twatangiye n'izi gahunda zo kugenda tubaza abaturage eh, umuryango wawubona bute hajyaho ubuyobozi bumeze bute ese twese twatangirira rimwe ibyemezo byafashe imiryango yava hehe inzego zakubakwa zite ibyo ba- ku buryo ah, uyu munsi umuryango twifuza ni umuryango abaturage bose bagi- bashi- bagi- bagizemo uruhare kugira ngo utazongera ukagira ibibazo nk'ibyo wagize muri igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kane niko nababwiye yego nkaba rero urubyiruko dufite uyu munsi na- twaru- ah, twarwizeza yuko gahunda atari iz'uyu munsi ni gahunda za kera zi- z'abantu bazavuka icyo gihe bazasanga ari ibyateguwe nibwo dufite ibibazo uyu munsi nta wabyirengagiza ariko dufite icyizere dufite icyizere ah, mu by'ukuri niyo mpamvu bine- n'ibyo turimo gukora uyu munsi birimo kutugora kubera ibyo bibazo birimo twese tubona ariko icyizere kirahari
ukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda wa rero yari inshuguye nka john avugana na mugenzi wacu thomas kamirindi mu kanya turaba tubasezeyeho ariko mbanze mbabwire ko leta ya somaliya imaze gutangaza ibihe bidasanzwe mu gihugu kubera ikibazo cy'inzige zikomeje kuba nyinshi mu karere ka afurika y'uburasirazuba itangazo ryasohowe na minisiteri y'ubuhinzi no kuhira imyaka muri icyo gihugu ryavuze ko ubunini bw'amarumbo y'inzige budasanzwe kandi zirya imyaka nk'izahanzweho said hussein aid uyobora iyo minisiteri yabwiye ijwi rya amerika ko inzige zo mu butayu zihangayikishije icyo gihugu cyari gisanganywe ikibazo cy'ubuke bw'ibiribwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam riravuga ko hakenewe miliyoni eshatu z'amadolari y'amerika mu ikubitiro yakoreshwa mu guhangana n'izo nzige abanyasomaliya babarirwa muri za miliyoni batunzwe n'imfashanyo leta ya somaliya rero n'abafatanyabikorwa bayo mu kwezi gushize basabye miliyari imwe y'amadolari y'amerika yo kugoboka abanyasomaliya bagera kuri miliyoni esheshatu muri uyu mwaka inshuti mwakomeje kudutega amatwi tubashimire gukurikirana amakuru ku ijwi ry'amerika tunabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu shimira bagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma no kwegeranya aya makuru fasil gabehu niwe wa rurimo kuyabatunganyiriza kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza